Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Ashamaa harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televezyiiniidhaan magaalaa Waashintan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa roobii caamsaa 17 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo caamsaa 9 bara 2015 qabatee dhiyaateera kan isin keessummeessaa jiru Angafaaduu Muradaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti oduuwwan waraanni bilisummaa Oromoo lola mootummaan nurratti baneera jedhee balaaleffachuu isaa adda bilisummaa uummata Tigraay murtoo boordiin filannootii fi deebii kennuu isaa. buqqaatonni booranaa gargaarsa namoomaa akka argachaa hin jira dubbachuu isaanii akkasumas qophiiwwan torbanii dirree dimookiraasii dabalatee gabaasaalee adda addaa harkaa qabna amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanu isin affeera amma gara oduutti darbina.
Attam oltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduun roobii har'aaf jenne kunoo. Mariin nagaa marsaanni duraa gara jalqaba baatii kanaatti gaggeeffamee ture waliigaltee malee ega xumuramee booda mootummaan Itoophiyaa haleellaa waraanaa isaan irratti banuusaa waraanni bilisummaa Oromoo har'a himatee jira. Mootummaan Itoophiyaa fi waraanni bilisummaa Oromoo walitti bu'iinsa waggootii kurna hedduuf gaggeeffamee fi waggootii dhiyoo asitti immoo kan uummanni itti baay'atu Oromiyaa keessatti. kanneen dhibbaan lakkaa'aman ajjeefamanii kuma kurnootaan kanneen lakkaa'aman immoo qe'ee isaanii irraa buqqise sana xumuruuf jecha zaanzibaar keessatti torban tokkoof marii gaggeessanii turan gamni lachuu yeroo sanatti marii itti fufuuf waliigaluu isaanii dubbatanii turan waboon ibsa ajajaa olaanaa isaatiin baaseen marii marsaa jalqabaa caamsaa sadii ega xumurame booda waraanni Itiyoophiyaa haleellaa bal'aa banee jira jedheera. tarkaanfiin kunis adeemsa marii keessatti hammeenya hir'isuuf dursi kennamuu qaba hubannoo jedhu haalaan kan faallessudha jechuudhaan waraanni biyyattii qonnaan bultoonni milishaa naannootti makamuudhaan loltoota isaaf nyaata akka dhiyeessan dirqisiisuusaa himate dubbii himaan mootummaa federaala itiyoophiyaa kan raayyaa ittisa biyyaa fi bulchiisa naannoo oromiyaa akka yaada kennaniif gaaffii dhiyaateef battalumatti deebii hin laanne jechuudhaan dhaabbati oduu rooyitars gabaasee jira. kana malees rooyiters ofii isaatii kan waboon himate kan mirkaneessuu hin dandeenye jedheera.
boordiin filannoo biyyaalessaa itiyoophiyaa addi bilisummaa uummata tigraay seera qabeessa miti jechuudhaan murtoo dabarse akka hin fudhanne paartichi ibsee jira. kana malees dhorki irratti kaa'ame akka irraa ka'u gaaffii inni dhiyeessis fudhachuu dhiisuusaa akkuma kana mormeera gabaasa kanas jaallanneen nutti himti dabalatan.
addi bilisummaa uummata tigraay ibsa baase kanaan murtiin boordii filannoo kun waliigaltee nagaa piriitooriyaa keessatti tolfamee fi seera hundee kan hin godhanne jechuudhaan akka hin fudhanne beeksise. itti fufuudhaanis qaama dhimmi ilaallatu waliin akka mari'atu ka beeksise ibsi ba'e boordiin filannoo murteessaa akka keessa deebi'ee ilaalus gaafateera dhimma kanarratti mootummaan itiyoophiyaa fi gamtaan afrikaa gargaarsa akka taasisan ibsi ba'e gaafateera gama kaaniin bulchiinsi yeroo kan tigraay murtii boordii filannoo kana mormuudhaan ibsa baasee jira boordiin filannoo abdii nagaa itiyoophiyaa keessatti mul'ataa jiru deeggaruu mannaa waliigaltee kanaaf abbummaa akka qabu tplf akka hin jiraanne kan murteessee jechuudhaan gama seeraanis ta'e siyaasaan fudhatama hin qabu jedhee jira.
dhuma baatii bitootessa darbe irraa eegalee mana hidhaa keessa kan jiran namoottan gara 47 ta'an seera maree hidhamuu isaanii ibsuudhaan haala kanas mormuudhaan nyaata eega lagatan guyyaa sadii ta'uu isaanii abukaatonni isaanii raadiyoo sagalee ameerikaatti himanii jiru oduun kunis bal'inaan itti aanee isinii dhiyaata.
abukaatoon hidhamtootaa obbo salamoon gazzaa'any akka jedhanitti himatamtoonni kun har'aa booda nyaata lagachuu isaanii ni xumuruu jedhan shakkamtoonni afurtamii torban kun haleellaa qondaaltota olaanaa naannoo amaaraa irratti raawwachuu naannoo amaaraa to'achuu fi mootummaa federaalaa kuffisuuf hojjechaa turan jechuudhaan humnootiin qindoominaa kan nageenyaaf tikaan himatamanii jiru namoota dhuma baatii bitooteessarraa eegalee hidhaman keessaa dooktar wondosan asaffaa gargaaraa piroofeesaraa Sisaayaa Ogichoo piroofeesar Masgabuu Bazzaabbe dooktar Masarat Warquu obbo Tasfaayee Waldamaariyaam adde Maskaram Abarraa fi kanneen biroo kanaan dura yeroo sadii hanga afurii mana murtiitti dhiyaataniiru.
Naannoo bulchiinsa kibba Itoophiyaa godinaalee adda addaa keessatti dhibeen koleeraa uumameen namoonni 919 qabamanii isaan keessaa namoonni 18 du'uu isaanii biiroon fayyaa naannichaa beeksisee jira. Godinaalee dhibichi itti hammaate keessatti duulli talaallii guyyoottan shaniif turu qibxata kaleessaatii jalqabee taasifamaa jiraachuu isaatii fi Inistituutii Fayyaa Hawaasaa Naannichaatii fi Daariktera kan ta'an obbo Maamush Huseen sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Duula talaallii kana kan jalqabsiisan deetaan ministeera ministeera fayyaa Dr. Darajjee Dhugumaa talaalliin kun naannoo afur keessatti namootaan miiliyoonii tokkoof walakkaadhaaf akka kennamu ibsuu isaanii Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaasee jira. Yommuu gara oduu biraatti immoo darbinu. raashaa fi yuukireen garee hoggantoota afrikaa waliin wal arganii karoora nagaa buusuu isaan dhiyeessan irratti mari'achuudhaaf tole jechuu isaanii pirezidaantiin afrikaa kibbaa siiriil ramafoosaa qibxata kaleessaa ibsanii jiru oduun kunis dabalataan isinii dhiyaata.
hoogganoonni lameen carraa argadhee bilbilaan dubbise kun jedhan raamafoosaan pireezidaan puutiniif pireezidaan zeleniskii. ergama hoogganoota biyyootii afrikaa moskoof kiyaaviif qaban fudhachuuf fedhii akka qaban waliigalaniiru jedhan bal'inni karoora kanaa ifatti hin labsamne garuu ejjennoon yuukireen waliigaltee nagaa kamiifuu fedhii akka qabdu ibsitee loltoonni raashaa hundi kutaalee ishee keessaa akka ba'an ejjennaa qabdi raamaafoosaan akka jedhanitti hoogganoonni zaambiyaa senegaal riippaabilikii koongoo ugaandaaf masrii ergama kanarratti nu waliin ta'uudhaaf karoorfatanii jiru jedhan garuu yeroo fi maal irratti akka dubbatamu ibsi bal'inaan kennameen jiru.
Haalli nageenyaa Afrikaa kutaa saahil keessa jiru baay'ee yaaddessaa ta'uusaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti qondaaltonni olaantuun waa'ee dhimma kanaa yaada isaanii yookaan immoo akeekkachiisanii jiru sodaa isaanii ittaanee dhiyaata kunis.
kutaa dhimma siyaasaa fi ijaarsa nagaa akkasumas hojii nageenyaa eegsisuu keessatti afrikaaf gargaartuu barreessituu olaanaa akka ta'an maartaa poobe kibxata kaleessaa gola naga eegumsaaf akka ibsanitti kutaa saahil keessatti gareewwan kan mootummaan ta'anitti lammiilee nagaa fi akkasumas maadhelee waraanaa irratti haleellaa raawwatan jechuun ibsan kana malees qabeenya uumamaa argachuu kan ilaaleen wal dhabdee irratti bobba'aniiru jedhanii. shororkeessummaa fi gareewwan hookkara gara jabummaa gaggeessan yeroo baay'ee naannoo daangaa irratti qiyyaafachuu isaanii dubbatan nageenyi dhabamuu kun rakkoo gargaarsa dhala namaa kutaa sana keessa ture daran hammeessa jedhu tasgabbii dhabiinsi saahil bahaa keessaa laalchisees amma sababaa yaaddoo dabalataa tokko akka ta'ee fi kutaa sanaa fi aardii afrikaa irraallee fagaatee akka dhaga'amu poobeen dubbatanii jiru. oduun har'aaf qabnu kanuma.
Hayyee hamma immoo gara gabaasaalee keenya birootti ceenaa jiraattonni godina booranaa hongeedhaanii buqqa'anii dhiyeenya kana erga bokkaan roobee boode booda tumsi gargaarsaa irraa dhaabbachuu isaanii himanii jiru. Godinni booranaa gama isaaniitiin gargaarsa namootaaf kennaa jiraachuu ibsee jira. Galmoo daawwitti gabaasa dabalataa qaba.
Magaalaa Dubluq ollaan buqqaatotaa kun godina booranaa keessatti isa guddicha. Akka aangawoonni aanichaa jiranitti ammas ollaa kana dabalatee buufata buqqaatotaa kan jiran keessaa maatii kuma saddeetii oltu jiraatu. Adde jilo gurraacha haati ijoollee torbaa as jiraachuu erga eegalte ganna lama darbee jira.
Harki namaatiin buluu hin dandeenyu. Harki waaqa malee harki namaa jireenyu maatos hin bulchu. Bokkaan bisaan roobaa nu horsiisee bulaa lafa qonnaa keenya dur yoo xiqqaatti maasaa qabnu yaayyuu bira deemne lafi immoo itti baqanne qonnaa sun hin qabnu. Bokkaan bisaan roobee dabree waan inni tokkolleen kan inni nuuf ba'u maanitti jira. Bishaan callaa roobee nu bira deeme gar qonnaa sanyii Obruu keessa qabaannee wanni nu gara obruuti nuuf jijjiiru jirri hin jirtu. Obruu abbaa dhuunfaa nu hin qotannu. Obruu nu kenname gam qonnaan nu jijjiiru hin jiru. Immoo harki namaa kan jala. Sila wanni si baasa waaqi roob jalla. Wanni si baasa harki waaqaati. Harki waaqa bokkaan guddaan kullee yannu jala deeme. Kana wanni jira. Bisaan rooba gargaarsi dhaabbatee jira eegi bokkaan roobe. Namni kabarii taane waan dhaabanne hin qabne waan taane hin qabne jedhee harma keessa mata qabatee boo'aa yaa baay'ee argalti yaanu nam jibbisiisa jechuun ummatiitti jiraatu nam jibbisiisa.
Aadde Loomolu haati ijoollee sadiis as buufata kana keessa jiraatti.
Amma waaqiroo bullee marri baasese namni loon taatee marroo nyaata. Namni loon taatee marri nyaatu. Waaqiroo bennaan deeggarsi maan akka tan beennu irra dhaabatee jira. Ammoo domqara mana qabnu bullellee buluu jirra bokka waaqiroo agwaartiin nurra dhaabatte nafaas qabna aduun nurra qabbanooftee nafaas qabna.
Dhiyeenya ji'oota muraasaan dura waamicha mootummaa federaalaatiin jiraattota Booranaa fi gargaarsa akka akkaatiin tumsi taasifamaa turuun ni yaadatama. Kanaanis dhaabbileen mootummaa fi miti mootummaa akkasumas namoonni dhuunfaa gargaarsa ergan du'arraa hedduu nama oolchee jedhu jiraattonni Abduu Ba'aareeroo jiraataa magaalaa Dubluqe.
Gargaarsi armaan duratti dhufsuun aga dhufetti uummata lafanaa kallattii birrii illee diqaattullee haa ta'u kallattii midhaan illee haa ta'u. Akka dansaa gargaaree jira. Sababa iyyannaa fi baaddiyaan gargaaraallee haa godin booranaa ka'ee jirtu gargaarsa. Sababa iyyanaa rakkoo kanaatiin gargaaramaa turte armaan duratti. Ji'a murtaa'aa ji'a gijaa tokko walgula dirjitiin gargaaraa dhuftee akkasii gargaaraa turte jechuudha.
Gargaarsi dursa yeroo bonaas dhumne yoo harki namaa jiraatii yoo ilmee namaa alaftan gubbaan jirtu harki namaa. Aagin namaa dhiyeessaa gabbaa dhuunfaa nu gargaaraniyyuu. Gabbaa dhuunfaa ijoollee weellistootii namni gabbaa dhuunfaa keessummaan karaa deemte kan makiina qabattee lafta naannamaa dhooftu. Kan mootummaa aanaan kennu gorsee baqata kan garsiisu hin jiranii. Kan gubbaa gabbuu yakka gubbaa gabbuuyetti asiin nu bira dhaqabee.
Buqqaatonni hongeedhaan qabeenya horii isaanii dhaban kun qaamni ilaallatu martuu nu tumsee yoo jiru dhaabbiitti seenne malee egereen jireenya keenyaa sodaachisaadha jechaanis himatu. Obbo Abdulqaadir Alii itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaa fi mana maree aanaa dubluqi. Aanaa dubluq qofaa keessa abbaa warraa kuma saddeetii wal buqqa'ee jiraachuu dubbata.
Keessattuu yeroo hongee sunii wal qabatee akki biyyaalletti akka tajaajila tolooltummaan hawaasni sabaaf sablammiin biyya kana birmatee hawaas kan dhaqqabetti galata waaqaa lubbuun nama osoo hin bahinuu. nu dhaqqabanii hawaasi keenya guyyaa irraa lubbuun dandamatee rooba asii dhaqqabee jira. Kanaaf deeggarsi kennamu sun haala gaariidhaan hawaasi dhaqqabee jechuudha. Waaqii roobee tasgabbiin dhufuun ka horii xiqqoon itti hafilleen inni labelleen immoo iddoo itti qotatee oomishachuu danda'a qabulleen haalli oomisha gal jira karaa kanaan roobii roobuun tasgabbiis fidee jira waan akka malee dasaati jennaa jechuudha wanti rooba caala hin jiru waan taateef garuu roobee ammallee roobee rakkoon hin jiru kan jedhu immoo rakkoo ammaata jira ammas maalidha rakkoon jiru hawaas kalee qabeenyi qabee dhabsuun iddoo inni dura jiru deebisuudhaaf maaliin deebisnaa kan jedhu rakkoo guddaa nu ta'u jira jechuudha.
Ammas keessumaa gama fayyaa bakka bultii fi gargaarsa nyaataatiin hanqinni jiru guddaa ta'uu obbo Abdulqaadar dubbatanii jiran. Riibaan Saaraa Maallisee itti gaafatamaa buusa gonfaa godina Booranaati. Ammallee mootummaan godina Booranaatti namoota kuma dhibba saddeetii olii fi idileedhaan gargaarsa taasisaa jira erga jedhaniin booda jeequmsa hongeen jiru hawaasaarraan ga'e faluudhaa fi waan karoorfame akkasiin dubbatu.
Injiraaf deeggarsi lammii lammii fi kunniin. itti fufiinsiisaa hin jiru dhaabbatee jira deeggarsi ammoo agammaatti uummata keenya barbaachisaa jechuudha wanni kun rakkoodha rakkoo uumamaati rakkoo uumamaa waan taateef uummata kan deebisnee dhaabuu malee uummata kan deebisanii dhaabuuf ammoo uummati kun horsiisee bulaadha jalqaba iddoo jireenya isaanii deebi'uudhaaf akka mootummaatti sanyiif tiraaktarii mootummaan qopheessee jira gamoo jiru qonnaatiin jechuudha gambiiroo qonnaatiin kan dhiyaatee jira inni warra kanaaf akka dursii kennama mootummaan ammoo qaama deeggarsa gargaraa hamaqa uummata kanaatiin walii qabamee jira isirraa ammoo uummatni kun horsiise bulaa waan taateef re'aa ta'u loon haa ta'u jireenyi isaa kakaalee suniif deebi'uudhaaf deebisanii dhaabuudhaaf akka inni baajata kan irraa deeggaru bitee fi horii bitee fi kennuuf akka inni kan godhu karoora keenya. ka deebisanii dhaabuu kee jira inni qaam dhimmi ilaallaqabee jira is deebisa eeggachuu jirra inni ijoollee gargaraa inni ijoon gargaraa ka rihaabiliteeshinii irratti hojjetanillee ni jirani isaanis sheergoonee jirra.
Godina Booranaatti namoonni miliyoona tokkoo fi kuma afurtamii torba ta'an gargaarsa akka fedhan kan dubbatan obbo Liiban isaan keessaa kan kuma dhibba tokko ol ta'an ammas gargaarsa idilee keessa kan hin jirre ta'ullee ifoomsanii jiran. Ammattis namni kuma dhibba sadii fi kuma torba ta'u qe'eerraa buqqee akka jiru ibsuun hawaasa kanas jiruu idilee isaatti deebisuudhaa fi dhaabbileenii fi namoonni dhuunfaa tumsa akka taasisan gaafatanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf galmuu daawwiti.
Bara 2022 keessa sadarkaa addunyaatti sababa wal waraansaatii fi balaa uumamaatiin namoonni miiliyoonii 71 ta'an jireenya isaanii irraa buqqa'uu isaanii gabaasni ajaans firaansi pirees ibsee jira. Jal'anneen akka ittaanutti dhiyeessiti.
Bara darbe jechuun 2022 keessa buqqa'insi uummataa haaraan. ka biyyuma ofii keessatti ta'e miliyoona jaatamaaf tuqaa sagal guutuunsaa kan gabaafame yoo ta'u namoonni tokko tokko waggaa keessatti yeroo dachaa manaaf qe'ee ofii isaaniirraa godaanuuf ka dirqaman ta'u gabaasni waloon giddugaleessi buqqa'iinsa biyya keessaa hordofuu fi manni maree baqattootaa kan noorwee ni mul'isa. lakkoofsi kunis buqqa'iinsa biyya ofii keessatti mudatu haaraa yeroo kamiiniyyuu caalaa olaanaa yoo ta'u buqqa'iinsa haaraa gara miliyoona soddomii saddeetii kan bara kuma lamaaf digdamii tokkotti mul'ate wal bira qabamee yeroo ilaalamu dhibba keessaa harka jaatamaan dabalee jira uummanni biyya ofii keessatti manaaf qe'ee ofii irraa godaanu yeroo kamiiniyyuu caalaa lakkoofsisaa olaanaa ta'uu agarsiisa buqqa'iinsa haaraa gara miliyoona soddomii saddeetii bara kuma lamaaf digdamii tokkotti mul'ate wal bira qabamee yeroo laalamu harka jaatamaan dabalee jira. lakkoofsi kun kan ammaan dura argameen beeknee fi bara 2021 keessa miliyoona 38 ture sana caalaa garmalee olaanaa ta'uusaaf harka jaatamaan dabaluusaat ibsame lakkoofsi kun akka malee guddaadha jechuudhaan hooggantuun koree odeeffannoo hordofu walabaa aleksaandariyaa bilaak dhaabbata oduu ajaans firaans pireesiif ibsanii jiru hedduu dabaluun kun kan dhufe eessaa akka ta'e beekamaadha. waraana yukireen irraa kan ka'e yoo ta'u garuu lolaa bishaanii rooba guddaarraa paakistaan keessatti uumameen akkasumas guutummaa addunyaa irratti wal dhabdee turee fi haaraan itti fufuun gama kaaniin immoo balaa tasaa fi suuta suutaan mudate hedduun kan ameerikaa qabee hanga biyyootti paasifik hundaa of keessaa qabudha jedhaniiru. bara darbe sababaa walitti bu'iinsaan kan ka'e uummanni biyya ofii keessatti haaraa manaaf qe'ee ofii irraa buqqaan gara miliyoona 28.3 ol guddateera kunis isa waggaa tokko dura tureerra dachaa lamatti kan dhiyaatu yoo ta'u waggoota kurnan darban keessatti giddugaleessaan dachaa sadii ol ta'ee jira bara darbe achuma yukireen keessaa namoota miliyoona 17 manaaf qe'ee ofii irraa buqqaan bira darbe. miliyoona saddeet immoo lolaa bishaanii rooba hamaa paakistaaniin mudateen qe'ee isaaniirraa buqqa'uuf dirqamanii jiru biyyoota afrikaa kanneen uffee saharaa gadii keessatti namoonni miliyoona kudha ja'aaf tuqaa shan ta'an kan dheessan yoo ta'u isaan kana keessaa walakkaa ol sababaa wal dhabdeetiin keessumaa riippaabilikii demokiraatawaa koongoo fi itiyoophiyaa keessaati lakkoofsi namoota biyya ofii keessatti manaaf qe'ee ofii irraa buqqa'an kun. bara kana qofa akka guddatu kan eegamu yoo ta'u kunis hookkaraa haaraa sudaaniin mancaase namoota kuma dhibbaan lakkaa'aman akka baqatan dirqisiiseerraa kan ka'e ta'uun ibsameera walwaraansa ebila 15 sudaan keessatti jalqabe kanaan namoonni kuma dhibba torbaa ol biyya keessatti jireenya ofiirraa ka buqqa'an yoo ta'u namoonni ka biroon kuma dhibba tokkoof kumni shantamni sudaan keessaa baqachuu isaanii tokkummaan mootummootaa gabaasee jira. erga wal dhabdeen dhiyeenya kanaa ji'a ebila keessa jalqabe kaasee lakkoofsi buqqa'iinsa uummataa waggaa guutuu bara 2022 galmeessamee ture sanaan galmeessine jedhan bilaak haalli lafarra jiru baay'ee raafamaa ta'uunsaa ifaadha jedhanii warri lola kanaan haaraa buqqa'aa jiran namoota miliyoona sadii ol ta'an kanneen duraanuu guutummaa sudaan keessatti buqqa'anitti makamuu isaanii ibsan. buqqa'iinsi biyyuma ofii keessatti gaggeeffamu addunyaa irratti kan mul'atu yoo ta'u baqattoota addunyaa irra jiran afur keessaa harki sadii biyyoota kudhan qofa keessa jiraatu Biyyoonni kunis Siiriyaa, Afgaanistaan, Riippaabilikii Demookiraatawaa Koongoo, Yukireeyin, Kolombiyaa, Itiyoophiyaa, Yemen, Naayijeeriyaa, Somaaliyaa fi Sudaan ta'uun ibsameera. Hedduun isaanii sababaa walitti bu'iinsa furmaatan arganne waggootaaf harkifatee fi bara darbe namoota qe'ee isaanii dhiisanii akka baqatan dirqisiisuu itti fufeerraa kan buqqa'anii hafanidha. Akkasumas buqqa'iinsi walitti bu'iinsaa wal qabatee dhufuus dabalaa dhufullee balaan uumamaa dhaqqabe biyya ofii keessatti buqqa'iinsi haaraan irra caalaansaa akka itti fufu taasise. Kunis bara darbe jechuun 2022 keessa buqqa'iinsa uummataa miliyoona 32.6 kakaaseera. Kunis waggaa sana dura ture 2021 keessa isa tureerra harka 40 dabaleera. kaawunsiliin baqattootaa kan noorweef barreessaa duree ka ta'an jaan egland akka jedhanitti rakkooleen walirratti dabalamuun buqqa'iinsa addunyaa irratti yeroo kamiin iyyuu caalaa kakaasuudhaan obomboleettii mudaa hin qabne jechuun ibsan wallabdee fi balaan uumamaa bara darbee walitti dabalame saaxilamummaa fi walqixxummaa dhabuu namoota bira duraan ture hammeessuudhaan buqqa'iinsa sadarkaa kanaan ammaan dura argamee hin beekne kakaase jechuudhaan. ibsa kennaniin dubbataniiru waraanni yuukireen keessatti uumames rakkoo wabii nyaataa addunyaan qabdu hammeesse namoota biyya ofii keessatti buqqaan akka malee rukute jedhan obomboleettiin mudaa hin qabnettiin jedhan kun guddina waggootaaf argame kan beelaa fi hanqina nyaataa addunyaarraa hir'isuuf hojjetame miidhee jira jedhaniiru.
Hayyee amma immoo gara qophii torbanitti ceenaa dirree dimookiraasiiti. Naannoo Oromiyaa keessatti walwaraansa waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaa Itoophiyaatti gidduu taasifamaa jiru karaa nagaatiin hiikuudhaaf mariin jalqabame inni marsaa duraa xumura tokko malee horiin waliigaltee malee xumuramuu isaa in yaadatama. Dhimma nageenyaa naannichaa keessatti obbo Taayyee Danda'aa deetaan ministeera nagaa mootummaa federaalaa sagalee Ameerikaatii wajjiniin waan dubbatan qabu. Mitikkuu Fiqaaduuti kan obbo Taayyee. baay'eedha wajjiniin haasa'e ittaan isinii dhiyaata waliin caqasu.
Obbo Taayyee Danda'aa deetaa ministeera nageenyaa gaaffiif deebiin waliin taasisuu fi waan eeyyamtaniif guddaa galatoomaa isiniin jecha yeroo darbe uummanni nagaa akka barbaaduu fi uummata caffee naannoo Oromiyaaf na filate mariisiseen jira. Shawaa kaabaa deemee jettaniif toora. feesbuukii keessanitti barreessitaniiti jirtu.
Ani bakka dhagee dhufe sanitti uummanni gara gandoota soddomatti dhiyaatu keessaa gandoota magaalaa malee gandooti baadiyyaa guututti rakkoo nageenyaa hamaa keessa jira. Keellaan fayyaa baadiyyaa bakka adda addaatitti ijaarame hin hojjetu. Qabeenyi mana barnootaa baay'een qisaasamee jira. Magaala keessa malee baadiyyaa barnoonni hin jiru jechuudha. Akka godinaatitti manneen barnootaa sagaltamii saddeet ol sababa rakkoo nageenyaa kanaan cufaa akka ta'e barattoonni kuma shantamii shan caalan barnoota ala akka jiran kun ragaan gabaasaan achi jira jechuudha. Karaa biraatiin wanni daandii, wanni bishaanii waggaa sadan afran darbe sana keessa hojjetame takkaan jiru sababni rakkoo nageenyaa kana.
Mariin nageenyaa amma waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti jalqabame kuni dhugumaan maalii fi erga marii sanaa booda ammas gidduu kana yoo ilaalle waraanatu deemaa jira. Iddoowwan kanneen akka godina horroo guduruu wallaggaa shawaa lixaa qeellam wallaggaa keessatti.
Uummanni wanni inni gaafatu maali inni yoo naan jette uummanni ani dhaqee dubbise sun wanni nyaannu nutti haafuu wanni dhugnu nutti haafuu Nageenyummaan araarummaan jaartummaan jalqabame kun fiidhaan akka nu bahu waaqas isuma gaafata namas isuma gaafata jechuudha. Kana sirriitti erga waliigallee booda wanni erga siyaas deemaa jiru baay'ee isaa hanquban qabu. Garuu karaan eegalame kun milkaa'utu irra jira. Akka milkaa'uuf immoo warra wal dhabaa jiru qofa otoo hin ta'in namni qarqara dhaabbatee ilaaluullee jaarsi illee hayyuun illee uummanni kun makaraa argee jira soo qaamni lachuu akkaataa itti walii galanii rakkoo kana fixanitti dhiibbaan barbaachisu gama hundaanuu godhamuu qaba jechuudha. Amma yoo rakkoo bakka biraa fudhattee eh, rakkoo bakka biraa ka buqqa'ee jira gargaarsa qabaa gabaasa qabaa eh, kan ajjeeffame jira boo'a qabaa eh, miidhame jira wal'aansa qabaa. Kun waan inni ta'e rakkoo inni keessa jiru gadagaa- gadadoo inni keessa jiru namni irraa himullee hin jiru. Ammoo rakkoowwan bakka biraa jiran irra yoo hammaate malee sanii gadi miti jechuudha. Soo alaa keessatti namni jiru hundumtuu karaan kun akka milkaa'uuf dhiibbaa godhuun barbaachisaadha. Bakki irratti walii galan immoo yaa namuu gaafii qaba, namuu fedhii qaba, intarestii qaba. Wanni kennamu kennamee, wanni fudhatan fudhatamee uummata kanarraa ibiddi kun dhaabbachuu qaba kan jedhu yaada qaba jechuudha.
Barreeffamuma kana keessatti kan isin toora feesbuukii keessaniin barreessitanii qoosaa warra duubaay bulee shaangaayitti ciree nyaatu osoo hin taane imimmaan warra jiruu dhabee rakkatuuf gurra kennuun barbaachisaa jettaniittu. Warri duubaay bulee shaangaayitti ciree nyaatu jettan kun eenyudha isaan mariin kun akka hin milkoofneef immoo gaheen isaanii maaliin?
Amma abaluu abaluu wanni jedhanii akkasitti ilaaluu odoon ta'in namni jiruu hoo'aa yeroo fayyadee yeroo fayyagalee bakka fayyadamee bashannanuu danda'u namni jiruu akkasii qabu baay'eetu jira. Nama taa'uuf daakuun sirbaa jedhanii warri keenya hoggaa mammaatan. Hoggaa laallu dubbii irratti barruu irratti waan adda addaa irratti hoggaa laallu mo'achuu fi waan adda addaa olaantummaa gama ofii waan akkanaa kana kaasuu malee fiixetti bahanii balaaleffannaa malee lafarratti dhukkubbiin jiru haati hiyyeessaa waan isin kee bultu namni waan san quba hin qabne namni yeroo barbaadu kolfu yeroo barbaadu sirbu waan san disrigaardi godhee oggaa inni qoosaa tokko tokko gadhiisu hin argina. Namni kun tolasaadha moo caalaadha moo gammadaadha ka jedhu otoo nan gaafatini. Garuu namoonni akkana godhan jiru. Namoonni akkana godhan kun rakkoo keessa hin jiranii. Waan isaan jedhan odoon ta'in dhimma amma jaarsummaa deemaa jiru kanarratti kalaalamuu qabu. Hiyyeessi qotiyyoon irraa qalamee qotachuu hin danda'in. Kamanni irraa gubatee hin ijaarratin. Hanga dadoo hamaa keessa jiru inni yaadamuudha qaba. Gamni lachuu gara nagahaa, gara araaraa, gara waliigaltee akka dhufan dhiibbaan akka godhamu dubbatamuu irra jira kan jedhu yaadnan qabu.
Kana dura obbo Taayyee namoonni baay'een kan ittiin isin komatanii angawaama mootummaa taatanii barreeffamoota isin miidiyaa hawaasaa irratti barreessitaniinidha. Isaanis araarri yookaan mariin shiftaa waliin godhamu hin jiru jettaniitti turtani. Kanaan dura yaadni keessan ammaa kun isa duraa wajjiniin waliin faallessu.
Yeroo siyaasaa geggeessitu wanni yeroo tokko amantu jira. Waan amante san qabattee injifachuudhaaf yeroo deemtu jira jechuudha. Wanni sun deemamee jira jechuudha. Of course ani amma deemsa waraanaa gaafa san godhame aawotiraayit ani hin deeggaru hin deeggarre ammas absoon keenya kan injifates karaa nagayaati. Yoo rakkoon jiraate karaa nagayaa furamuudha qaba. So deemsi waraanaa sirrii miteen jedhu gaafa san ejjennoodhaan dubbachaan ture achirraa ka'ee immoo wanni hin barreessee jira wanni hin dubbadde jira. suni waan qabatamaati jechuudha waan gaafasiiti. Garuu immoo yaanni namaatiif haalli qabatamaanis akkuma gaaf tokko ture akkasumatti ittiin fufu. Bitaa mirga illaaltaa haala qabatamaa lafarratti kisaaraa sababa saniin dhufu rakkoon yeroo gabaabaa keessatti keessaa ba'ama jennee yaanne itti dheeratee guyya guyyaadhaan kisaaraan uummata nu bakka buune kanarra gahaa jiru dabalaa hammaachaa dhufee jira. dubbii ilaalanii gara nagaatitti gara araaratitti dhufuun uummata bakka buune kana uummata keenya jennu kan bitaa mirgaanuu laallee maaltu isa baasa amma ani ammas san jechuun nan danda'aa san jechuun garuu gatii qabaayii an jedhu kana dhaabbannee laallee uummanni keenya akkuma gaafa qabsoon duraa sanitti tokko ta'ee deebi'ee mari'atee rakkoosaa furatee qeetti nagaa argachuu qabaa ka jedhu amaneeti jechuudha.
Obbo Taayyee Danda'a guddaa godheen isin galateeffadhaa ulfaadhaa.
Hayyee galatooma isinis.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwataa qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo daat koom jedhaatiin nu erga qophii keenya boriitiin amma walitti deebi'utti waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa bakka jirtanitti fayyaa ta'aa isiniin jenna nagaatti bulaa.